abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero.
Itetero.
Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese Gahene! Gahene!
reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuhuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe kibusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi amakuru yanyu ku ishuri se bimeze bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tutagomba kujya dukinisha ibyuma n'ibindi bintu byadukomeretsa kandi ko tuzajya tubwira ababyeyi bacu bagakubura ahantu dukinira sibyo nibyo rwose teta bana nshuti zacu ese namwe ababyeyi banyu bajya bahita babajyana kwa muganga iyo murwaye muze twumve inshuti zacu nawe se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twakanguriwe kujya dukubura aho abana bacu bagiye gukinira kandi tukanandura ibintu byose byashobora gukomeretsa abana cyangwa byabatera impanuka igihe bakina uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ku muryango wose hakiri kare kugira ngo tubashe kuvuza abana bacu mu gihe barwaye batarinze kurembera mu rugo kubera ko twabuze amafaranga yo kubavuza ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
ku nkombe ku mazi ku nkombe ku mazi ku mazi ku mazi yeee gahene we dore naragiye ku nkombe kandi uvuze ku mazi nawe na kanyoni mujyamo hagati mwabyishe yego yego bajyemo babyishe hari ubwo se mbyishe mbishaka kari kanyoni unsunitse hagatuma nsimbukira mu mazi nkabyica niba ari ibyo kanyoni ntitujyamo kwereka ise njya mba njyenyine kandi nta ntare yabyishe umusunikiye iki se nanjye nabacungagarega do nari narangaye ndi kureba akanyamu ukuntu yicaye hariya noneho uvuze ku mazi ngira ngo uvuze ku nkombe none se nyine urumva utabyishe nsimbutse narangaye ntararantega ngiye kugwa ndamufata bituma dusimbuka ku mazi kandi uvuze ku nkombe basi mumbabarire dusubiremo none se kanyana warebaga ari he singuriye imbere y'umurima w'igikoni yewe dore maze acuritse umutwe ubanza ari kurira kanya wabaye iki kutaza ngo dukine dorera mwese muragiye niba adashaka gukina mwamuretse se mutangiye kubeshya umukino kandi wari ugeze ahashyushye oya shagahe ntitwavuze ko tutagomba gukomeza gukina mugenzi wacu abafite ikibazo rata kanya wabaye iki nta kintu abaye yewe ni mubi bakame reka kumfata akaboko yewe nta kibazo ngaho basi niba ntacyo wabaye ngwino dukine ureka gukomeza kwicara hano wenyine shawe ubwo kanya naje gukinana natwe turahita duhindura umukino oya di turabanza turangize ku nkombe ku mazi nawe na kanyoni mujyemo hagati mwari mwabyishe ubwo rero mwari muzi ko twabyibagiwe ratagaye ubu turi ku mazi ngaho komeza ku mazi ku nkombe
yewe kaya narasuze
ngiye kumva numva kubise urutuzi runuka ese ubwo kanya kuki udusuriye umusuzi nuko turi kwikinira iyo ujya gusurira hirya ukabona kugaruka ngewe se ari ubwo nabijogogo wabishakaga nyine wabishakaga
oya nyine nyine numvaga mu nda hanje ma- maze ngiye gusimbuka ku nkombe ku numva birizanye hari umuntu ususura atabishaka wibeshya
ni ukuri kw'imana birizanye ese ubwo mwaretse guseka undi mwana ko atubwiye ko arwaye mu nda ratakanya iyo ureka kuza ukabwira iwanyu ko arwaye maze akakujyana kwa muganga nabibwiye mama arambwira ngo araza kubibwira papa aduha amafaranga none papa yavuze ngo ninde kabanza abe menshi ngewe rwose ntabwo nakongera gukinana na kanya na dusurira ugiye hese baka mbivuyemo ese ubwo wagiye ureka kwirata baka maze ntabwo ari byiza kwinuka undi mwana kandi arwaye nare na kanyoni muze twikinire bakame ntitumushyiremo ari kumwaza akanyana none se gahe turakomeza gukina kandi kanyana arwaye mwaretse tukabanza tukamuherekeza tukamugeza mu rugo kanya ngwino tuguherekeze iwanyu bakujyane kwa muganga nitugaruka gukina bakame ntitumushyiremo
kubera iki se nanjye muranshiramo banza usabe kanyana imbabazi kanya mbabara sinzongera kukwinuka ndakubabariye baka ngaho ngwino ngo ufate akaboko tugerekeze tukujyane mu rugo humura urakira nshuti yanjye nkunda humura urakira dusubire gukina
mbega ukuntu kanyana yaje ku irembo arwaye mu nda ngo yabibwira ababyeyi be ngo bajye kumuvuza bamubwira ko bafite amafaranga makeya atamuvuza yego disi cyusa bana inshuti zacu ngaho namwe nimutubwire ababyeyi banyu bajya kubavuza iyo mubabwiye ko murwaye arwaye mu nda mama ndamubwira ngo njyane kwa muganga aravuga ngo humura uzakira hanyuma ntiyanjyana nabwiye mama anjyane kwa muganga ndwaye umutwe ntabwo yanjyana agiye mama ngo ndwaye inzoka ba- bamukinini nigeze kurwara ukuguru kuratumba maze nuko banjyana kwa muganga nigeze ku- kurwara ibiheri babanjyana kwa muganga byaranshimishije mama njyanye kwa muganga yo abana mubivuze neza rwose yego disi cyusa mwese rero mujye mubwira ababyeyi banyu bajye babajyana kwa muganga igihe murwaye kugira ngo babavuze maze mukire si byo noneho mbere y'uko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko twize ibyumviro by'umubiri wacu no kubifata neza twize icyumviro cyo kubona kumva guhumurirwa kuryoherwa no kumva ukoresheje uruhu twabonye icyumviro cyo kubona ko tubona dukoresheje amaso n'icyumviro cyo kumva aho twabonye ko twumva dukoresheje amatwi muribuka nanone ko tugomba gufata neza ibyumviro byacu tubigirira isuku twirinda gushyiramo ibintu binyuranye ndetse n'igihe twarwaye ko tugomba kwihutira kujya kwa muganga nshuti zanjye muribuka nanone ko twize ko ururimi rufite akamaro rutuma tubasha kumva ibiryoshye n'ibisharira bityo rero mugomba kurufata neza mwirinda kurya ibintu bishyushye cyane n'ibikonje cyane ndetse no kurwoza igihe mugiye koza amenyo abana muribuka nanone ko tubasha kumva ibihumura cyangwa ibinuka dukoresheje izuru mujye mufata neza izuru mwirinda gusesekamo cyangwa gushyiramo ibintu binyuranye ndetse no kwimyira cyangwa kwipfuna igihe biri ngombwa nshuti zanjye twize nanone ko dukoresheje uruhu twumva ibintu bijombana ibinyerera ibihanda ibishyushye ndetse n'ibikonje bityo rero ko mugomba gufata neza uruhu mwirinda ibyarukomeretsa mugakaraba amazi meza n'isabune ndetse mukisiga n'amavuta kandi igihe mwarwaye ibintu ku ruhu mukihutira kujya kwa muganga nshuti zanjye murakoze cyane ko ibi byose mubyibuka reka noneho dukore imyitozo ijyanye n'ibyumviro by'umubiri wacu ubu rero tugiye guhuza ibyumviro n'ibintu bijyanye nshuti zanjye mutege amatwi mwumve uko tugiye gukora umwitozo ndavuga ikintu hanyuma mumbwire icyumviro cy'umubiri bijyanye reka mbaho urugero icyayi gishyushye nshuti zanjye ni ikihe cyumviro nakoresheje ni byiza cyane nakoresheje uruhu kuko nakoze ku gikombe nkumva icyayi kirashyushye ubwo rero namwe mu myitozo mugiye gukora nzajya mvuga ikintu hanyuma namwe mumbwire icyumviro bijyanye niba mwiteguye rero reka dutangire ndavuga igikoresho hanyuma muvuge icyumviro cy'umubiri bijyanye muriteguye radiyo murakoze cyane nk'uko mubivuze igisubizo ni amatwi nshuti zanjye ngaho nimwongere mutege amatwi ngiye kuvuga ikindi kintu hanyuma muvuge icyumviro bijyanye igitabo ni byiza cyane mubivuze neza pe ni amaso urushinge rwo kwa muganga murakoze cyane ni uruhu amavuta yo kwisiga murakoze cyane ni izuru ibiryo mubivuze neza cyane ni ururimi nshuti zanjye murakoze cyane isomo rijyanye no guhuza ibintu n'ibyumviro bijyanye ni aha rirangiriye ariko ntabwo twatandukana nk'abasigiye umukoro muze gukomeza gukora imyitozo yo kumva ibintu binyuranye mukoresheje ibyumviro ariko mubikore mubanje kubaza umuntu mukuru muri kumwe kuko hari ibintu bishobora kubangiriza ubuzima nshuti zanjye reka mbahembe twa turabo mukunda ndizera ko buri wese yatwakiriye murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzabike ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo teta kandi iyo ngukuru yadukomereza inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi nibyo rwose bana inshuti zacu muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana karame nyogoku amakuru yanyu Ni meza nyogoku.
ngarutse kuri ya nkuru y'umwana witwa mpano mpano ngo yari amerewe ate byari bimeze bite tubwire tubwire mwana yari umwana wavutse afite ubumuga bw'uruhu ubumuga bw'uruhu hanyuma mama we akajya yanga kumuha ibere Mm.
ngo ni ukubera ko ngo afite uruhu rudasa nk'urw'abandi yego papa we wakagenza ate iyo
iyo iyo yajyaga hanze papa we yararakaraga akamukurura akamujyana akamubwira nabi cyane yasohotse ajyaye mbega yumva atari umuntu nk'abandi ngo mpano rero yabaye aho mu buzima bubi bwo kwangwa n'ababyeyi be iyo urumva ngo agize imyaka itatu ngo bamuhishe mu nzu burundu noneho yongera gusohoka mwishyire mu mwanya w'uwo mwana mwumva ukuntu bibabaje myumvire mibi y'ababyeyi we ngo ntibifuzaga ko hagira umuntu umubona Eh, abavandimwe be kamariza na kamanzi ngo bamushyiraga amata n'ibiryo mu cyumba bari baramugeneye murumva ibyo bintu Mu- mu cyumba cye wenyine ni ukuvuga ntabwo yajyaga ku meza n'abavandimwe be ngo bajye ku meza na ba papa na mama reka da ubu ngo baramushyiraga hirya mu cyumba ngo ariko bageragayo bakamuganiriza kandi bagakina nawe yuhu byiza di amashyi amashyi kuri abo bana kuri kamariza na kamanzi bafite umutima mwiza kurusha ababyeyi babo Hmm? murumva reka ngarukire ahangaha nze bakomereze ubutaha si ibyo Yego, nyogoko.
mwumvise mw'icyo ubwo Njyewe nyogoko.
Yego.
numvishamo ko tugomba gufata abana Mm.
baba bafite ubu- ubumuga Mm.
baba n- n'abatabufite bose tukabafata mwese muri kimwe Yego.
Eh, no mu nzira aho mugenda no ku ishuri aho mwiga hose hose mwese muri kimwe Eh, ntimukagire uwo muvuga ngo oya we ntabwo yanyegera oya oya oya oya oya mwese muri kimwe uburenganzira bwanyu ni bumwe sibyo Eh, murakoze muri abana beza Yego, nyogoko. teta karame wumvise ukuntu umwana ababyeyi be bamwishe mu nzu kubera ko afite ubumuga yego shacyusa kamanzi na kamariza bakunda kujya kumukinisha mu cyumba bana nshuti zacu namwe mujye mukina na bagenzi banyu bafite ubumuga kuko nabo bakunda gukina nk'amwe oh ni byiza pe maze rero ntituzacikwe n'igice cy'ubutaha noneho mbere yuko dutaha tubanze turirimba rindirimbo muriteguye twatangiye tugushimira kwakira abashyitsi isi ntiyambura intwari yo kwakira abashyitsi yewe si niwe uri intwari yo kwakira abashyitsi oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
ineza wanjye ishekere kibona ishekere mwana wanjye humura Ayo, turashize kwita ni ibintu se higi ubwo ni ukuvuga ko utabirebaga ko reba ukuntu bindandurije n'ipantaro ariko kayite kuki uba wanteze ibijerekani ko wajya ubikoresha ugahita ubikura
mbigutega se ngo ngere kuki nafuraga nuko mbisigaho ngaho kugira ngo mpeke keza muzengagize yari iyo yananiye ubikuraho se ubundi se wowe ugenda utareba koko Mhm. umuntu ugomba ibintu ku manywa y'ihanga nari nabibonye se dore nje ndangariye mesaje y'umukiriya wari wanyishyuye kuri telefone hanyuma se keza ameze Hmm? wa muriro yararanye aracyawufite hewe uzapfa unashize se ariko se koko higi Hmm.
tuzagumana umwana urwaye mu nzu kugeza ryari koko ni ikibazo iminsi nyine ingahe nihiritse keza ameze atya uyu ariko rwaza rwaza azashyira kire Umurwaza se ntazi imiti cyangwa wenda arwaye.
umusabikire kayite Hmm? ubu ntiwasaba iku- imiti y'ibyatsi ariko mana yanjye ndarwaza rwaza sinzi icyo arwaye wamuhaye amafaranga nkamujyana kwa muganga koko ariko ntukaba umutesi ngo nawe ukabya wa mugore we he ako kayabusubwa urumva nagakura wowe uzi kuvuza umwana nta bwisungane ukuntu bihenda Ha, izo miliyoni se zava hehe wikabya nawe ntabwo ari miliyoni ndabizi ko atari miliyoni ntagira ngo wumve uburemere bwayo twatanga turamutse tugiye kumuvuza umwana rwose he ahubwo hano hari utunini narinzanye ngo tumuhe noneho mbone gusubira gucuruza dusubize wa gusubiza amafaranga watuguze he cyane utiki kayite
butiki ndavuze ngo dusubizeho igi umwana turamuha ibinini tuza arwaye iki eh? mu mafaranga tumujyane kwa muganga bamusuzume Eh.
banamuha imiti ijyanye n'uburwayi bamusanganye nibyo byawe nibyo byawe Nibyo.
nanjye ndavuze ngo nta mafaranga nguha ntayo nifitiye akira aka kanini ukamuha uwo muriro nushira nawe arabakize Eh, ntabyo namuha atabyandikiwe na muganga Eh.
umujyanama w'ubuzima ubwo yanyibwiriye ko ngomba kujyana umwana ku kigo nderabuzima bakamuvura izo magendu nzaniye rero ntabwo nzemera na gato rwose eee kayite usigaye unsuzugura ndi umugabo wawe wagushatse ukandutisha rubanda ntabwo ari ukugusuzugura rwose nk'igi ariko ariko kandi iki ariko kandi iki aho utasuzuguye ni hehe kuba ushaka kumvira umujyanama w'ubuzima ukareka kumva ibyo agiye nkubwira ndi umugabo wawe urumva ko atari agasuzuguro kajojoba ahubwo kayite mpereze uwo mwana uhetse ntimihere mumpereze kuko gukomeza kumwumvarira rwose birandya mu matwi mpereze uwo mwana se uramunyuma ntabwo ndi se mpereze umwana wanjye ntabwo ngomeza kumvarira mpereze amwihere ikinini wose kandi we ninde kandi mwiriwe neza mujyana yewe ni- ni karibu mujyana keza se ko yahogoye ndeka ndorera rwose mujyana kamerewe gate hindukira ndebe nta kamerewe wate aho se?
gukira mbona rwose arushaho kuremba yo utwiso twahenengeye neza neza none se ku kigo nderabuzima bababwiye ko umwana arwaye iki Ku- ku- ku kigo nderabuzima rero Ishinyagura rwose twigeze tumujyana nayo se wagiye umenya ibyo uvuga ni iki?
ntimunyumvira umwana umeze atya mumwicarana mu nzu mutamuvuje mukumva mumerewe mubi none se ngire ntimujyana hmm? uko higiro yanyimye amafaranga yo kumujyana ku muvuzi uvuga n'ibyo ureka rero reka nkubwize ukuri mujyana amafaranga uyu mugore anyaka ni menshi ntayo nakwibonera rwose wumve nanakoze uko nshoboye kugira ngo mwereke yuko uburwayi bw'umwana wanjye nanjye bumuhangayikishije muzanira akanini yanga kukamuha ubwo surumva ibyo ngibyo atari ukunagiza koko he si akamunana nshaka wari ikindi Mhm. ariko higiro nawe urakara kumva mujyana amafaranga yo kuvuza umwana ni menshi aka.
Eh.
kwivuriza kuri mituweli ko bishyura make cyane uyatubuye ute mituweli se aha wishinyagura mujyana twe twayishyura se tiki ntimurishyura mituweli niko higi kuki Kumva mutarayishyura kandi muzi akamaro kayo ku mujyanama rero nawe hari ubwo ngeraho ugiye nkumva ushaka no kunsetsa ahari none se reka nkwereke ubushize nishyuye mituweli umwaka wari inzu urangira muri uru rugo nta n'utatse igicurane ayo mafaranga urumva atarapfuye ubusa none urumva uno mwaka nari kongera nkishyura andi mafaranga nanone si ibishyira mu gihombo gusa none se higi Kumva.
ko n'ubundi nujya kuvuza umwana nta bwisungane mutange amafaranga menshi kurusha ayo mwari kwishyura Mumbarize rwose.
ubwisungane bw'umuryango wose ubu se murashaka ko uyu mwana baca mu myanya y'intoki
ngeze ngo kimujyane oya we o- oya nanone pfusha birakanyagwa we Eh, aya mwana yanjye we ibase mbuze umwana wanjye rero umva we Ndumva rwose ngwino nkwereke ngwino ngwino ngwino aho tugenda tujya kwishyura ubwisungane bw'umuryango wose tuvuze n'uwo mwana mboneye gusubira mu kazi ngwino wikinga ngo ngo iki iki urakomeje se koko cyangwa uri kumbeshya ibyo nabikinamo mana Ntabwo we nkina.
urakoze rwose rwose ahubwo ngwino tugende mfite ubwoba yuko dukomeza gutinda ariko umwana akomeza kuremba mujyana nawe ngwino tumanukane ntusigare hamwe wowe wenyine rwose ndebe ko nakwishyura mituweli uno mwana atararenga cyane
ko higiro yanze gutanga amafaranga ngo kayitesi ajyane umwana wabo kwa muganga kuko badafite ubwisungane mu kwivuza ngo kubera ko umwaka wose washize badatanze ubwisungane mu kwivuza ntihagire urwara none akaba atatanga andi none se babyeyi ni ukubera iki dukangurirwa gutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza hakiri kare ese bimara iki abana bacu twegere impuguke idusobanurire nitwa bingeneye florence ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya nyakinama giherereye mu karere ka musanze umurenge wa nkotsi mu bitaro bya ruhengeri ni ngombwa gutanga ubwisungane mu kwivuza ku bagize umuryango wose bitewe n'uko ubwisungane mu kwivuza iyo utabu- uti- utabwishyuriye ku gihe ntubasha kwivuza iyo ugiye kwivuza bagasanga utarishyuriye umuryango wose icyo gihe ntabwo ubasha kwivuza noneho by'umwihariko hari igihe usanga umuryango ufitemo abana bari munsi y'imyaka itanu bariya bana ni abana baba bafite umubiri ufite imbaraga nkeya ku buryo iyo uburwayi bubafashe kuremba birihuta rero iyo umwana aramutse arwaye ugakenera kujya kwa muganga utarishyuye ubwisungane mu kwivuza ngo wishyure umuryango wose ntabwo umwana ubasha kumu- kumuvuriza ku gihe uko gutindana umwana utari kujya kumuvuza hakiri kare umwana ashobora kuremba bikaba byamukurizamo n'urupfu ni byiza rero ko haba- hajya habaho guteganiriza umuryango hakiri kare umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ugatangirwa ku gihe kugira ngo igihe habonetse umuntu ugira ikibazo kimusaba kujya kwa muganga cyane cyane abana babashe kuba bavurirwa ku gihe ku buryo iyo afashwe n'uburwayi runaka kubera ko za mbaraga umubiri ntabwo uba ubasha kur- ufite imbaraga zo kurwanya bwa burwayi umwana yahuye nabwo rero kuba umubiri ufite imbaraga nkeya in- indwara zimuzahaza vuba cyane ku buryo umwana ashobora kuremba bwa burwayi bwamusigira ibikomere bidashobora kuvugwa cyangwa se bikaba byamugeza no ku rupfu bitewe n'uko umwana atabashije kubona ubutabazi bw'ibanze ku gihe nkaba rero ndangiza nifuriza abari kutwumva cyangwa se mbasaba ko hajya habaho guteganyiriza umuryango hakiri kare umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ugatangirwa ku gihe kugira ngo igihe haramutse habonetse impamvu ituma umuntu ajya kwivuza bikorerwe ku gihe bityo umuryango ugira ubuzima bwiza n'abo bana bavurirwe ku gihe bagira ubuzima bwiza igihe rero hatabayeho gutanga ubwisungane mu kwivuza ku muryango cyane cyane abana kumuvuza biba bihenze cyane kurusha u- wa muryango watanze ubwisungane mu kwivuza kuko bakuvura nk'umuntu nyine udafite ubwishingizi icyo gihe rero biraguhenda cyane ndetse ugasanga utanze n- n'amafaranga yikubye cyane kure ayo wagombaga kuba waratanze utangira umuryango wose ubwo rero birumvikana ko ari byiza guteganyiriza umuryango n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ugatangirwa ku gihe kugira ngo turinde abana kuzahura n'uburwayi tukabura uko tubavuza babyeyi badusobanurira ko tugomba kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ku muryango wose hakiri kare kuko iyo dutinze gutanga aya mafaranga hari igihe umwana yarwara tukananirwa kumuvuza kandi kuvuza umwana hakiri kare ni ngombwa kuko iyo dutinze kujya kumuvuza ashobora kuzahazwa n'iyo ndwara byanashoboka ko yanamuhitana nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo noneho mbere y'uko dusoza reka duhe kanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero cyusa n'abatete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'ibyo kuri facebook akaba ari iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe akamaro ko kwandurura no gusukura aho abana bacu bagiye gukinira kuko bituma abana bacu badakomeretswa n'ibyuma cyangwa se ibindi bintu byatera abana impanuka duhere ku butumwa bwa ishirini isa watwandikiye avuga ko urwembe icyuma amabati n'ibindi byose bikebana tugomba gukora uko dushoboye tukabishyira kure y'abana kuko babikinishije byabakomeretsa kandi tugomba kwandurura no gusukura aho bagomba gukinira patrick niyige nawe aratubwira ko ibintu umwana ashobora gukinisha bikamukomeretsa harimo ibyuma n'amacupa y'ibirahure n'ibindi bintu bishobora gukomeretsa umuntu twabyirinda tubibika ahantu umwana atabasha kugera kandi umwana tukamutegurira aho agomba gukinira hatatuma agira impanuka dusoreze ku butumwa bwa tuyishimire riya aratubwira ko ibikoresho bikomeretsa ari bimwe mu byo dukoresha mu rugo mu buzima bwa buri munsi harimo umushyo urushinge inzembe n'ibindi tugomba kubishyira kure y'abana kugira ngo batabikinisha bikabateza impanuka dushimire ishirini isa patrick nigera na tuyishimire riya n'abandi bose batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na kibusa nanjye teta bayi bayi nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
humura urakira nshuti yanjye nkunda humura urakira dusubire gukina nujya kwa muganga ntuze kugira ubwoba erega muganga ni inshuti y'abato
umura urakira nshuti yanjye nkunda umura urakira dusubire gukina
ihorere ihorere ihanagura amarira humura urakira dusubire gukina
humura urakira mwana wanjye nkugunda humura urakira tu gutembera
ikiganiro mfite mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice Abana mbere